hmm. my people, i don't come again with uh, with one gist when i just dey hear now now now now so as they e go for social media i just hear and now for blogger mouth say dem work oni of eh, ife in-law mary and sister out of the palace during only of ife birthday because he go carry before the birthday start They say he come palace he can't go carry only of ife sit down with mary and come dey tell and say "Oh say they go one a far place di afar come tell and say eh why e no fit leave queen ami say queen ami they do juju say queen ami just dey pretend say queen ami na prophetess say na juju she they do say queen ami na mami water you understand na im make oni of ife no fit on? I wen be say oni of ife I see the so they say only of ife come sit down dey so as now only of people say yes yes make they talk they go He say na im make am becos anytime wey only of people go see dey chook Only of people no fit forget her See only of people forget eh, wurola and he no come fit forget queen naomi e still dey put head e still dey chook and queen naomi still dey eh, make shakara say na im make am say queen dey don go somewhere say di afar na very strong afar ah, na na mary and sister dey talk am um, o oh, say di afa say queen ami use something for caviarcy o oh. say as e con use something for caviarcy na im make caviarcy no go fit forget am lie lie say dem don tell dem wetin the kind sacrifice wey dem go do the kind prayer wey dem go do so na im make dem come call caviarcy na come dey tell am say see o oh, where dem go see wetin dem talk pertaining say e just wan help am so that queen naomi no go dey distract you know every he <clears throat> go comot distraction comot for him e life and for him e sister so that the sister marriage go dey smooth well whatever dem dey look for say dem come get am so my correct pipo na only of ife say without say e dey give am the last warning say for im life make e no ever say e dey warn am now make you no ever come and come dey tell am dis kind thing wey you e no get head say because if not for queen army no go your sister no go marry me e no go sit down for dis throne so make you not forget say queen army na the father and eh, na the mother of the prince The only prince wey he get for ilefe right now prince tadenikawo na him give am prince say without queen army e no go see am say that if afar When e go dey give una eh one na dey carry queen army name dey go say di affair e dey blind you understand say di affair dey blind dis thing eh dem say kabiyesi come say eh so kabiyesi come say na birthday dem come o oh. e come say shey na birthday you come for na mary and sister oh. na birthday you come for or na queen army na you come na you carry e name dey go afar up and down e say e just say help now because he be healer say um, because of say my sister they marry and i make and come they help say as dem come somewhere dem come carry dem go afar for afar as dem come tell them say ah oni of ife dey bondage you for queen naomi hand do oh. say oni of ife need to do serious things o oh, sacrifice so that queen naomi dem <laughs> say oni of ife just laugh say now see say e don welcome e don overstay e welcome so e be think say na dis birthday na you come so na name na you dey carry dey go afar dey go say na im marry queen naomi He know the kind person wen he dey with before dem born He know say queen naomi He no dey do all those kind thing He say eh, queen naomi na mami water say her Anything wey dem dey tell oni of ife no dey believe say becos na queen amina e don do am na im make kabiyesi no dey believe her ah, kabiyesi say show i dey tell una say i know person wen i dey with before una carry una wahala come wetin be na na na na i say right even now queen amika no even plan evil against him queen ami dey pray for am every time because if you plan evil against am what about di son e go affect di son and my people. dem say Kabi come down say for dia life o say make she no ever repeat that kind rubbish again say queen ami dey use something for her make Kabi kabiyesi no fit move on na make Kabi kabiyesi mind no dey gree comot and again say queen eh, ami na na eh, emere say na fish for water na im make am say na mami water na she be she dey use mami water power take dey hold caviarcy down na im make caviarcy no fit concentrate for any woman eh, if she dey caviarcy dey dey with any woman caviarcy go dey call naomi name she like ola name you understand e say caviarcy dey with any woman na dem say na mary and go his sister o oh. you know say the sister all of them. dey like waka waka waka with im mama dem like waka waka na caviarcy come say if you no be my in-law i go call security pipo make dem walk you out of dis place because you say na birthday dem say before birthday start o oh, na im dem carry caviarcy go sit down o oh, for im chamber na im dem come dey tell am say see dey manipulate am say see wetin im fa tok you understand na caviarcy say carry your name go ifa leave uh, not be far um, afar yet he said, carry, carry your name go afar not don't carry Queen Naomi name Oh Lord, don't carry Naomi name She like Shilekola don't carry her name to afar don't do that again you come want Maria. do your own marry your marry and leave Queen Naomi out of your mouth and ah, my son out of your mouth don't you ever he said because that is the only child that is the only son he get make he no ever mention the son name again for anything when he dey talk or the mother of the son make he no ever talk am again he say for him for her life say right now dem say ah kabiyesi come vex well well dem say see, verse, not be small verse. say right now he wants her out control her out say make as they go so see, see, they try to stop her see, they talk and they go Now they talk pass say woman when he stay for good three yet, when be he go still go he go see, see with women he go see, lead down greet and he go pass He e greeting her mind go come dey give her conscience na give am conscience amma e go greeting conscience come dey worry him you understand e say if he come dey if he come go e chamber e office go sit down with the women dey tok im mind no go side to him go dey think about say ah sheila go allow sit here with woman e no even ask am e just lead down, greet and pass He say man conscience go come dey disturb am he go come tell those He go come say okay make una dey go He go come call am come say abeg no vex pray for me make i stop He say go still pray for her He go tell am say no dey vex He say 'The thing wey dey tell am be say make you marry dem He say na wetin e dey tok He say Wura, he said, I said, He Queen Ami no ever tell am say make him no marry woman. He say never, he not one dey tell am. Say make him no marry. Make him no dey carry women up and down. He say because disease dey. na wetin e dey tell am but no tell am dis one wey dey go dey carry her im name go dey carry her name go her far place o oh. e say queen naomi herself na holy ghost because queen naomi herself her prayer alone eh, e dey shake everywhere make e for im life eh, e say meet over here He say na you join come kpai your husband for america make you no ever try am again ha dem say na ever see cabbage for dat kind thing before o dis thing is coming from a reliable source my people my people as i hear dis thing so eh before kabiyesi do birthday now dey say the second a day to kabiyesi birthday Now dey come say kabiyesi come say oya oh, as he dey look so make you turn dey go You come call o oh, make dem carry am go where dem wan carry am go make im go lodge for e lodge because day don dark e come go lodge for where e go lodge for kabiyesi uh, hotel for there guest house then he can't go he can't go he no can't. uh, ah, Kabiyesi say no one see he like for him birthday they say ah, that was first spoil Kabiyesi mood before Kabiyesi can't come that day Sofri they cut him cake by himself They share in cake by himself you understand na make Kabiyesi come serious dey vex when Kabiyesi no greet reason anybody Now dey hear me so so me i no understand this kind thing. When mary i no go let person drink water keep cup for ground every day mary and you go dey carry person name queen naomi naomi every day you no go let her drink water keep cup for ground my correct people why come to celebrate eh, monk tv formerly bcgs today is your first time that you are going and coming abeg make you help me subscribe hit on the notification bell so that anytime i go dey upload video you go dey see am my correct people, god will bless you now i talk about royal home and nigeria celebrities abeg help me subscribe o share this video abeg make it e go far almighty god i e go dey reward you now May no forget to help me share and o make una leave beta comment like oh. i dey tok about royal home for here o my correct people na dem say kabiyesi come chase am comot come tell am say no wan see eleven for palace again and if he like if he ever mention the name of queen ami eh say because without queen ami he no go sit down for that throne when he sit down so He say because na queen ami na im make am get na queen ami give am confidence say he be man when people don dey use am dey do caricature for yoruba land dey cause am say no be born pikin dey cause am say be dis thing eunuch dey cause am say be ogokobo e say na queen naomi e say wey dem dey plan evil against am for for ife land say na queen naomi na im wipe away his tears if not dem go dethrone am you understand for those people, wey dey always dey say to say kabiyesi no born dem no go dethrone am The person wey dem don dey plan for because of say na queen army born di pikin di thing come dey vex una say na him born pikin say dem no go dethrone am ha our pipo make una wise up make una let hatred comot for una mind e no good make na so dey hate person so my correct pipo i come in peace o oh. make i leave una make una help me share dis video like am o oh. i love una happy weekend o oh. friday night we dey so make una enjoy una weekend god go bless una